ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mwaramutse neza inshuti mu duteze amatwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo naho saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari nubwo hashize iminsi hari ibikorwa bitandukanye bigamije gusubukura umubano hagati y'ibihugu by'u rwanda na uganda umwuka ukomeje kuba mubi hagati y'ibyo bihugu byombi iyicwa ry'umugande mu rwanda mu minsi ishize ryateje uburakari bwinshi ku banyagihugu baturiye umupaka uhuza ibyo bihugu byombi ni inkuru tubaza umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ignatius bahizi uri muri uganda ubu ni hafi umwaka wose u rwanda rufunze imipaka rusangiye na uganda kandi rukaburira abanyarwanda kwirinda kwambuka muri uganda ingamba zitandukanye zirimo inama ku rwego rw'abakuru b'ibihugu byombi zimaze kugerwaho mu rwego rwo gushakira umuti ibibazo ndetse bigera n'aho uganda yemera kurekura abanyarwanda icyenda yari imaze igihe kirekire ifunze ibashinja ibyaha bikomeye birimo gutunga imbunda mu buryo butemewe n'amategeko gushimuta impunzi no kwica nuko n'u rwanda rukaza kurekura abanyayuganda bane bashinjwaga kwambuka umupaka baciye mu nzira zitemewe n'amategeko ariko ibi byose ntabwo byatumye hagira igihinduka ku mubano watokoye muri iki cyumweru u rwanda rwatanze umurambo w'umunyayuganda wiciwe ku butaka bwarwo ashinjwa kwambutsa amagendo byababaje abanyayuganda benshi amajana agiye kwakira umurambo ku mupaka wa cyanika yahakoreye inama nuko bamwe bahavugira amagambo akomeye ubu natwe twifuza kureba nka uganda tukareba ikintu kigomba gukorwa cyarinda abantu bacu akaba kuva uyu munsi ndi kubabwira ngo dufite abantu natwe b'i rwanda baguze amataka bagagura mu uganda kandi mwe mubakira kuva uyu munsi nta muntu ugomba kongera guhinga mu uganda mwewe icyo twabasaba mwe kubica sibyo ariko turinde igihugu cyacu muzi aho kigarukiye bagume iwabo natwe tugume iwacu
umushingamategeko uhagarariye ako karere ka gisoro mu nteko ishinga amategeko y'igihugu bwana james sababuturo we yagiriye inama abaturage babufumbira kutagira umutima mubi nk'uw'abaturanyi ariko ijambo rye abaturage bararyinubiriye cyane abandi barahigima birababaje si rimwe nk'uko namwe mubizi si kabiri si gatatu aho hari ikibazo kinini none njyewe icyo mbasaba ni ibintu bibiri iyo watewe umuntu akaza akakugirira nabi icubwenge si ukugira ngo nawe ugende umugirire nabi ubwo ntabwo ari ubwenge ni umugirira nabi yakugiriye nabi umugiriye nabi agiye kuvamo intambara intambara agapfa abantu benshi ntabwo ari ibintu byoroshye no ku bw'icyo ndi kubasaba ibintu bibiri icya mbere ni ukwitonda mutuze perezidenti yabimenye ndabyitegereza uburakari mufite nanjye ndabufite ariko mube intwari mureke kurakara mwakoze mwihangane mukomere ariko n'iki koko cyabaye kugira ngo uyu munyayuganda yicirwe ku butaka bw'u rwanda meya w'akarere ka musanze ahubwo bwicanyi bwabereye uwa nyirigira marie chantal waje aherekeje uwo murambo yagize icyo abitangazaho we are sorry as rwandans it was not a planned action because we are friends Rwandans and the Ugandans are friends ati mutubabarire nk'abanyarwanda ntabwo cyari igikorwa twari twateguye kuko abanyarwanda n'abanyayuganda turi inshuti ubutumwa naha abanyayuganda n'abanyarwanda ni ukubahiriza amategeko y'u rwanda mu rwanda ntabwo byemerewe gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa kubicuruza n'amagendo ntiyemerewe ushaka kwinjira mu rwanda no kuhakorera agomba kunyura ku mipaka yemewe kandi agakurikiza amategeko y'igihugu uyu muyobozi yongeyeho ko umunyayuganda yari afite ibiyobyabwenge kandi akanagerageza kurwanya abashinzwe umutekano bagerageza kumuhagarika nyamara ariko kunyura mu nzira zitemewe n'amategeko ndetse no gucuruza amagendo birabujijwe hafi ku isi hose ariko iyo aya mategeko bayishe abafashwe bakurikiranwa n'ubutungane bagahanwa mwene nyina wa nyakwigendera bari bajanye mu rwanda uvuga ko bari bikoreye umutungo w'umunyarwanda yari avuye guhaha muri uganda ariko akaza kurokoka uku nuko we yabonye ibyabaye twatujanye ibintu mu rwanda turenze umupaka gakeya tugeze mu rwanda ni uhura n'abapolisi nuko baraturasa aha tweguye amajani aha tunyuze panya aho turi batandatu hariho babiri batikoreye tweguye turi bane mu babeguye rero ni njyewe uriho abandi bapfuye ababiri bakamahima ari nabo banyarwanda ba nyiri ibintu ntabwo babishe bishe abakozi ubu babonye ibigenze gutyo barahunga kuko bo aho twabituye ntabwo baba bahari baba bari nkaho ku muhanda nko hirya gake bumvishe imbunda zivuze nuko nabo bariruka abafatiye nabo babiciye umudugudu wa rukenye babishe babicaje ntabwo babirutseho kuko bo baba bafashe neza babarundanya barabica jewe icyanyirije ni uko aho bavundutse nahise mbabona taniruka ubwo nje nirutse baguma bararasa babonye bataramfata baja kuri ba bandi inteko ishinga amategeko nayo yahagurukiye iki kibazo abashinga amategeko bavuga ko ibya uganda n'u rwanda gusubirana bisa nk'ibiyananiranye akaba rero mu gihe gito uganda nayo yakagombye kuburira abantu bayo kwirinda kwambuka mu rwanda kuko ahubwo ari bo batahafitiye umutekano bitandukanye n'ibyo u rwanda ruvuga ko abanyarwanda iyo baje muri uganda bahohoterwa bityo umukuru w'inteko ishinga amategeko rebeka kadaga ategeka minisitiri ushinzwe ububanyi n'amahanga gutegura raporo isesuye azashyikiriza abashinga amategeko mu cyumweru gitaha k'ukuntu ibintu byifashe hagati y'ibihugu byombi n'ingamba zimaze kugerwaho mu rwego rwo gukemura icyo kibazo bamwe mu baturage bo bibwira ko uganda nayo ifunze umupaka ku ruhande rwayo ari ikibazo cyakemuka cyashira buri umwe agumye iwabo uganda nayo igafunga bakazageraho nibura aho nyine bakumvikana buri umwe agatuza bagakorana neza bakumvikana buri muntu ari iwabo atari bya bintu byo kuma baraza gutata gake gake baraza barasubirayo wapi ariko abandi bakabona ko atari wo muti uyu abaye umunyabuganda wa kane kuraswa akicwa n'inzego z'umutekano zo mu rwanda ariko impamvu z'u rwanda rutanga zo kubarasa akaba ari zimwe zo kuvuga ko bambutsaga amagendo kandi bakagerageza kurwanya abashinzwe umutekano ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye kutwumva ku maradiyo yanyu mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda dukomeje kwifuriza intangiriro nziza z'umwaka wa bibiri na makumyabiri mwahisemo gushyira inshinge za radiyo zanyu ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm ni radiyo ijwi ry'amerika nk'uko mumaze kubimenyera uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa n'umuryango ejo eko hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari iki kiganiro gihagarariwe na jana roje mizero kirisipari ku buhanga bw'ibyuma naho njye mwumva kuri mikoro kandi mugiye kubona muri iki kiganiro nitwa jean eme muhawe nayo mbahaye ikaze mu muco nyarwanda cyaraziraga gukora imibonano mpuzabitsina mbere yo gushinga urugo ndetse cyabaga ari n'igisebo gikomeye ku muryango iyo wayikoraga uri umwari ugasama kuko wahitaga woherwa ahazwi nko ku karwa k'abakobwa kakaba ari akarwa gaherereye mu karere ka nyamasheke mu kiyaga cya kivu nyamara uko imyaka yagiye isimburana byagaragaye ko iryo ngiryo rihohoterwa ryakorerwaga abakobwa bityo birahagarikwa ariko umubare w'abana b'abakobwa batwara inda bakiri bato wakomeje kwiyongera wiganjemo abakiri ku ntebe y'ishuri minisiteri y'uburezi yabonye ko iki kibazo gikomeye kandi kigira ingaruka mbi ku buzima bw'abana babyara bakiri ku ntebe y'ishuri ni uku kuva mu mwaka wa bibiri na cumi n'itatu itangiza gahunda yo kureba uburyo abana bafashwa bakajya bahabwa udukingirizo tubafasha kwirinda gusama bakiri mu bigo by'amashuri bigaho nyamara iki cyemezo nticyavuzweho rumwe yaba mu miryango itegamiye kuri leta ababyeyi abarezi abana ubwabo ndetse n'abanyamadini akaba ari nayo mpamvu kugeza ubu iki cyemezo kitaratangira gushyirwa mu bikorwa kiliziya gatulika mu itangazo yashyize ahagaragara mu minsi ishize musenyeri simaragide mbonyintege perezida w'inama y'episikopi gatulika mu rwanda cpr yagize ati agakingirizo si igisubizo cy'ibibazo urubyiruko rufite kugeza ubu kiliziya gatulika yaribajije ati ese abana nibo bagomba guhangana n'ikibazo cy'imibonano mpuzabitsina mu rubyiruko cyangwa nitwe ababyeyi inshuti bakunze b'ikiganirisho uyu munsi tugiye kuganira kuri gahunda yo gushyira udukingirizo mu mashuri aho usanga abantu batabyumva kimwe cyane cyane abanyamadini ndetse n'imwe mu miryango itegamiye kuri leta muri iki kiganiro turaza kumva umwe mu bakobwa watwaye inda yiga mu mwaka wa gatanu w'amashuri abanza atubwira uko byamugendekeye turaza kandi kumva bamwe mu baturage bo mu karere ka kamonyi twaganiriye batubwira icyo batekereza kuri iyi ngingo no ku musozi w'iki kiganiro turaza kumva umwe mu bashinzwe uburezi mu karere ka rurindo atubwira byinshi kuri iyi gahunda yo gushyira udukingirizo mu mashuri ese mwe tugiye kubana muri iki kiganiro mutekereza iki kuri iyi gahunda yo gukoresha udukingirizo ku banyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ni mudusangiza ibitekerezo byanyu ingero cyangwa inyunganizi aho mwatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri mwadusangiza ibitekerezo byanyu kandi muciye kuri nimero yacu ya watsapu ariyo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe magana ane na cumi na rimwe mwanyura kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook insta nyemerere rero mbere y'uko twandika n'ikiganiro cy'uyu munsi mbanza nakire mugenzi wanjye ukeze christela ugiye kutugezaho bimwe mu bitekerezo manywa tugejejeho mu biganiro byatambutse christela uraho uraho neza amakuru y'iminsi amakuru ni meza cyane ndabona viziyo warayitangiye neza cyane uyu ni umwaka w'ingororano reka rongo akanya tugeze ibyo bitekerezo ndagaruka dukomeza n'ikiganiro mu kanya
rero bakunze b'ikiganiro mudukurikiye nk'uko bisanzwe buri cyumweru tubagezaho ubutumwa muba mwaratugejejeho mu kiganiro ejo uyu munsi wa none ubutumwa buribanda ku kiganiro cyagarukaga ku muryango ariko twibandaga ku babyeyi bashyira igitutu ku bana babo ngo bashake aha twaribazaga tuti se mubona ari ngombwa ko umuntu ashyirwaho igitutu kugira ngo ashake dore ibitekerezo mwadusangije bakunze b'ikiganiro kirenga evode uherereye mu karere ka kicukiro aravuga ko ababyeyi badakwiriye kwivanga mu myanzuro ijyanye no gushinga ingo kw'abana babo ati kuko hari igihe bishobora kuzabaviramo gusenya bitwaje ko ababyeyi babo babashyizeho igitutu karekezi karixite uherereye mu karere ka karongi mu butumwa bwe aravuga ko igitera ababyeyi gushyira igitutu ku bana babo biva ku kureba inyungu zabo bwite ati akenshi iyo bigeze mu miryango usanga impande zombi zikurura zishyira naho uwase ivete uherereye i kanombe mu butumwa bwe aravuga ko igitera ababyeyi gushyira igitutu ku bakobwa ari uko baba bafite ubwoba ko bazagumirwa mu gihe imyaka yaba yabajyanye uyu ntiyatwibwiye gusa mu butumwa bwe yagize ati byambayeho ababyeyi banjye cyane cyane papa wanjye ambwira ko ngomba gushyingirwa kuko nkuze cyane nawe udukurikiye wagira uruhare mu kiganiro ejo aho wakwifashisha nimero ya telefone igendanwa ariyo zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe iyi nimero mwayifashisha mutwohereza n'ubutumwa kuri watsapu mushobora no kwifashisha imbuga nkoranyambaga nka facebook na instagram aho mujya ahashakirwa mukandikamo ejo yufu eko mu magambo arambuye dukomereze ku butumwa bw'uwambaje mariya aho avuga ko aherereye mu karere ka gasabo mu murenge wa nduba yagize ati icyo kiganiro ni cyiza cyane ababyeyi bareke abana babo bifatira umwanzuro wo gushaka mu gihe bumva biteguye bihagije kuko kubaka urugo si ugukina ikinamico ndagijimana rufedi uherereye mu karere ka kayonza aravuga ko bidakwiriye ko ababyeyi bashyira igitutu ku bana ati kuko ntibyumvikana ukuntu umubyeyi yahatira umwana kubaka kandi atari uzamutungira urugo dusoza jean batiste twagira yezu mu butumwa bwe avuga ko ababyeyi bashyira igitutu ku bana ngo bashake kugira ngo umuryango uzaguke utazacika ubutumwa twari dufite bwa rubu eme wakomeza n'ikiganiro
reka rero dutangire n'ikiganiro cy'uyu munsi aho turi kuganira kuri gahunda yo gushyira udukingirizo mu mashuri aho usanga abantu benshi batabivugaho rumwe cyane cyane abanyamadini ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms rigaragaza ko mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere abakobwa miliyoni makumyabiri n'imwe bari hagati y'imyaka cumi n'itanu na cumi n'icyenda na miliyoni ebyiri bari munsi y'imyaka cumi n'itandatu baterwa inda buri mwaka ikigega cy'umuryango w'abibumbye cyita ku baturage unfpa kigaragaza ko abakobwa ibihumbi makumyabiri bari munsi y'imyaka cumi n'umunani bo muri ibyo bihugu aribo babyara ku munsi inda zitateguwe mu rubyiruko rw'u rwanda ni kimwe mu bihangayikishije mu mwaka wa bibiri na cumi n'itandatu minisiteri y'ubuzima yagaragaje ko abana b'abakobwa ibihumbi cumi na birindwi magana ane na mirongo ine na bane bari hagati y'imyaka cumi n'itandatu na cumi n'icyenda batewe inda zitateguwe kandi benshi muri bo bikaba byaratumye bahagarika kwiga mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani abana b'abakobwa bari munsi y'imyaka cumi n'umunani ibihumbi cumi n'icyenda nibo batwaye inda naho mu mwaka ushize bibiri na cumi n'icyenda kugeza mu kwezi kwa cyenda abarenga ibihumbi cumi na bitandatu bari bamaze guterwa inda zitateguwe kandi benshi muri bo bikabagiraho ingaruka mbi zirimo no gucikiza amasomo yabo ikitegetse hirariya ni umwangavu watewe inda afite imyaka cumi n'itandatu atuye mu karere ka musanze kubyara akiri umwangavu byamuviremo ingaruka zirimo no gucikiriza amasomo ye kuko yari akiri mu mashuri abanza aragira inama urubyiruko yo kwifata ndetse bakirinda no kugwa mu mitego y'ababashora mu busambanyi ni kuri mikoro mugenzi wacu ni kubaregera neza
nyine niga mu wa gatanu mpura n'umusore arambwira ngo ashaka kugira tubane turabana arangije arambwira ajye kumusura iwabo arangije nuko iwabona umuntu wari uriyo arampfata ikitegetse hirariya atuye mu karere ka musanze kuri ubu afite imyaka cumi n'umunani yatewe inda n'umusore afite imyaka cumi n'itandatu ese byaba byaramugendekeye gute ni ugukunda na nyina bisanzwe nuko yarambwiye ngo nzamubera umugore ndamubwira ndacyari umwana mutoya arambwira ngo ubwo tuzabyumvikana arangije arambwira ngo nzajye kumusura ngiyeyo nyine babona abari bariyo nuko bigenda bitya uwo musore mwamenyanye mute waravuye mu nzira ndi kugenda nawe ari kugenda nuko aramusuhuza nanjye ndamusuhuza abambwiye gutya ndamubwira nzagusubiza twongeye guhura ku gundi munsi rero nuko tuba turamenyana hanyuma se nyuma y'uko agufasha ku ngufu yigeze agufasha cyangwa yarakuretse gusa naramubwiye ngo akubyemera njye nkora ku bushakashatsi bwanjye ngenda cy'inciro kugira mbone imyambaro y'umwana n'ukuntu twabaho turi kurya none se kuki utamujyanye mu buyobozi ko yagukoreye igihohoterwa
ntabwo byo byangiyemo kuva yanyangira umwana nahise mwikuramo ntabwo mukunda ese bashyize udukingirizo mu mashuri byagabanya umubare w'abakobwa batwara inda bakiri abangavu
nyine hagiye nk'umunyeshuri umukobwa ahura n'undi w'umuhungu bakaganira urabizi nawe abahungu ubwo rero bakaganira bakibuka byagendeye ku kandi ubwo bagafite bagakoresha ubwo rero ni ukudutanga iyo muza gukora imibonano mpuzabitsina mwumvikanyeho n'uwo musore wari gukoresha uburyo bwo kwikingira uyu narinda manza nabyara nka mwese nkategereza umwana yakura nkahita njyayo noneho nkashyira nko mu myaka ebyiri namba se umwaka umwana akuze nkongera wenyine nkabyara undi ariko uwa mbere akuze ese kuba wababyeyi ukiri umwana mutoya byakugizeho izi ngaruka ingaruka nagize nyine uko natakaje nze gusubira mu ishuri kandi nawe kumva ko ndi mu mashuri matoya ntaramenya gusoma no kwandika neza iyi ngiyi nama bagira abakobwa bari kutwumva inama nabagira ni ukwifata ntibashuku n'ibi biri hano n'abasore bari hanze aha bakirinda ibintu badushukisha bakifata nk'abakobwa
ikitegetse hirariya ati gutwara inda byangizeho ingaruka mbi zirimo no kuva mu ishuri atari ko wenda dukoresha agakingirizo simba naratwaye inda turakomeje n'ikiganiro cy'uyu munsi aho turi kuganira kuri gahunda yo gushyira udukingirizo mu mashuri yisumbuye mugenzi wacu david hitimana yanyarukiye mu karere ka kamonyi ni mu murenge wa runda aganira n'abaturage bahatuye biganjemo urubyiruko maze bamubwira icyo batekereza kuri iyi gahunda
gushyira udukingirizo mu mashuri mba mbona bikenewe ahubwo bari barakerewe kubera urebye abana b'ubu ukareba inda zirimo guterwa mu bigo by'amashuri usanga ari ikibazo cy'uko batinye kujya kutugura cyangwa babuze ukuntu bajya kutugura kwa gusohoka ikigo biba bigoye batubaye nge ku ruhare rwanjye byabafasha usanga nubwo tubaha mu bigo by'amashuri usanga muri tuwarete tuba turimo kabirwano twavuye ni na wandi batinye kujya kukagura niwe usanga zanda zigize kandi usanga ko minisiteri ikibazo isigaye ifite ni uko hasigaye abanyeshuri batwita cyane rero mba numva byagabanyura izo nda ziza zitateganyijwe numva ngewe bikwiye ku ruhare rwanjye sinzi ukuntu abandi babyumva ariko birakwiye kubera n'ubundi batadutanga n'ubundi abanyeshuri ntabwo wababuza kubikora ubundi barabikora ngewe numva byabafasha ko bajya badutanga mu bigo by'amashuri yego ku gitekerezo cyanjye mbona bikwiriye ko utwo dukingizo twagaragara mu mashuri kubera iki kubera ko usanga abanyeshuri bamwe batwara inda zitateganyijwe bityo bakabuza amahirwe yo kwiga ugasanga kwiga birahagaze bigatuma umwana adakomeza amahirwe yo mu buzima busanzwe
kimwe no kumva gushyira udukingirizo mu mashuri bizafasha iki bizafasha kwirinda inda zitateganyijwe yewe n'indwara zimwe na zimwe zigenda zigaruka mu buzima bw'abakobwa bwa buri munsi udukingirizo si two ngombwa ahubwo nibafata igihe cyo kwigisha urubyiruko ku mashuri aho ari hose babitorera abantu bagomba kwigisha urubyiruko kugira ngo rugire imyitwarire myiza ko gushyira udukingirizo n'ubundi uzaba wamamaje gusambana kandi gusambana ni icyaha tujye tumenya ko ari icyaha igihe icyo ari cyo cyose kandi noneho icya kabiri ngira ngo no gukundana iyo ukunda umuntu ntabwo ushobora kumusambanya ibyo byose rero iyo bagiye kujya gusambana ntabwo uba ukunze umuntu birakwiriye ni ukuvuga ngo buriya aho kugira ngo umwana wawe babe bamutera inda cyangwa se bamwanduze n'izindi ndwara mbona kuba badushyiramo ntacyo byaba bitwaye urebye ibyo ngibyo icyo bije kugabanya ni inda ziba zitateguwe cyangwa n'izo ndwara zandurira muri ibyo ariko urebye hari ababyeyi batazabyakira neza urumva nta kibazo rwose ntabwo bikwiriye kugira ngo umuntu afate udukingirizo tujya mu mashuri kuko numva n'ubundi baba bakwirakwije ubusambanyi byarushaho gukwirakwiza ubusambanyi kuko n'ingewe none hano nshyira agakingirizo hariya nzagakira waba ukwirakwije ubusambanyi ubizanye mu bintu by'amashuri rwose ntabwo byari byo ni nk'uko wabijyana mu kiliziya gusa wafata wakwigisha ukavuga ngo gusambana n'icyaha warangiza uka- ukazana eh, udukingirizo ukatunyereka mu maso ubwo urumva nyine wamuhaye gahunda yo kugira ngo mbikore barakoze cyane abo baturage baganiriye na mugenzi wacu david hitimana aho bamwe bagira bati nibwo buryo bwiza bwo gukumira inda ziterwa abana bakiri ku ishuri ariko abandi nabo bati oya oya rwose byaba ari ugucirira ubusambanyi reka dusebe mizero kirisipu ku buhanga bw'ibyuma atuzamura indirimbo turagaruka dukomeza n'ikiganiro ejo mu kanya uri umukobwa muri iyi myaka ni ukuri biragoye abakubwira yuko bagukunda ni amagana ni benshi cyane rwose nk'ubutumwa bugufi wakira ni igihumbi nibura buri saha uwakirigizwe na benshi ntabwo amenya uwamusekeje ibyo ngibyo agomba guhitamo umwe azamumenya ate barabashuka kuba bakiri bato baragowe bashiki bacu baragowe bararenganye barakinda baragowe bakabareka baragowe birababaje
wowe ugifunguye amajwi yawe reka nkwibutse ko iyo ukomeje gutega amatwi ari radiyo ijwi rya amerika yumvikanira tsiko ijyanye na gahunda yo gushyira udukingirizo mu mashuri aho usanga kugeza ubu bamwe batabivuga rumwe na leta cyane cyane abanyamadini ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta nawe rero uduteze amatwi ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro udusangiza igitekerezo cyawe urugero cyangwa inyunganizi aho watwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ari zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani magana abiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri nimero yacu ya watsapu ari zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe magana ane na cumi na rimwe wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram twitter ndetse no kuri youtube aho wakurikirana ibiganiro biba byaratambutse ujyashakishirizwa ukandika ijambo ejifu eko bifatanye babikwibwiriye baratesetse uwabivuga bitamuriho we namwagira ngo ni ugukabya nyamara bo babikwibwiriye baratesetse abari bacu we
mu gihe hari bamwe bavuga ko kugira ngo umubare w'abangavu batishuri kubera gutwara ugabanuke hakwiye gushyirwaho gahunda yo kurushaho no gushyira udukingirizo mu mashuri ntagwabira jean marie vianney ushinzwe uburezi mu murenge wa murambi wo mu karere ka rulindo nkamwe mu hagaragara iki kibazo bavuga ko asanga atari yo nzira yakemura ikibazo kuko n'ubundi mu masomo biga harimo ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere ko ahubwo byaba ari uburyo bwo kwigisha abana gukora ubusambanyi usibye ibi kandi ntabwo yongera avuga ko iki kibazo kitari mu banyeshuri kuko usanga akenshi izo nda baziterwa n'abantu bakuru ko ahubwo twakabaye dushyirwa ahahurira abantu benshi ni mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru w'ikiganiro ejo isingizwe marie claire tubaha ikaze murakoze kuri gahunda rero yo gushyira udukingirizo mu bigo by'amashuri ah, mu by'ukuri twebwe nk'uko tubibona tubona ahubwo ko aba ari ukubanguraja kugira ngo noneho bakore ubwo busambanyi bisanzuye ariko mu mibare n'ubundi dufite eh, y'abana bagiye baterwa inda ntabwo mu by'ukuri tubona baziterwa na bagenzi babo kuko usanga akenshi abana b'abakobwa bashukwa n'ubundi n'abantu bo hanze kandi bakuze kenshi twagiye tunabakurikirana bamwe bakanatoroka muri make rero eh, iyo gahunda yo gushyira udukingirizo mu kigo ni imwe yaba mu ngamba ariko ku bwacu tubona eh, byateza ikindi kibazo gikomeye cyane nta nubwo dutekereza ko n'icyo kintu tukijyanye muri asambure y'ababyeyi bagitora rwose ku bw'ibyo rero twumva twashyiraho izindi mekanizme aho twashyizeho eh, gahunda yitwa umugoroba w'abakobwa abakobwa baraganirizwa ukwabo ndetse ubu muri iyi minsi twashyizeho n'umugoroba w'abahungu hari n'abarimu muri buri kigo bashinzwe eh, buri gitsina ku buryo tubakangurira kwirinda ubusambanyi Eh, ikindi twagiye dushyiraho kwapa dukangurira abana kwirinda ubusambanyi ese musanga iyi gahunda iramutse igejejwe mu bigo by'amashuri itaba ari uburyo bwiza bwo kwigisha abana mu gihe kwifata byabananiye bakamenya uko bakoresha ka gakingirizo erega n'ubundi na mbere y'uko benda dufata n'izo ngamba zo gushyira udukingirizo no mu kigo usibye ko ku ruhande rwacu twebwe tutemeranya nabyo n'ubundi abana hari aho babyiga babyiga mu isomo nko muri primary riba mu iso- mu isomo ryitwa EST barabyiga uburyo bukoreshwa mu kwirinda agakoko gatera sida n'inda zi- zitateganyijwe ni ukuvuga ngo n'ubundi n'ubwo utabimubwira ibyo ngibyo n'ubundi muri ya masomo azabibona no mu buzima busanzwe azabibona Ngo dukwiye eh, kugenda tukajya muri community akaba aribo tubyigisha hanyuma nka kuriya mu tubari barimo n'abari barimo udukingirizo eh, n'ahandi hantu hahurira abantu benshi yewe no ku kagari bura twashyirwayo ariko tudashyiriweho ba bana b'abakobwa cyangwa b'abahungu bakiri mu ishuri hanyuma ba bandi bari hanze nabo eh, bakaba badukoresha icyo tubashishikariza ni ukumenya ko akazi kabo ari ukwiga hanyuma igihe cyazagera cyo gushinga urugo bakarushinga n'ubukwe bwabo tukabutaha ariko nta na rimwe dushobora kugenda ngo tubashishikarize gukoresha udukingirizo Mm.
muragira muti tubashishikariza kwifata kuri wa wundi wananiwe kwifata mumugira nama ki uwananiwe kwifata icya mbere byo benda ni ukujenaliza ntabwo twamumenya ariko uwananiwe kwifata ah, tubakangura ko yagakoresha ariko ntago nanone eh, twadushyira mu kigo nka kuriya mu tubari biba bimeze mu by'ukuri tuba tubona nabyo byaba ari ibintu bigayitse uko twamaze kubona ko atari abanyeshuri bagenzi babo batera inda tubona ko no hanze muri community bakwigishwa ahubwo utwo dukingirizo tukagira ahantu dushyirwa muri community aho kugira ngo tuze mu bigo by'amashuri murakoze cyane murakoze namwe
turamushimiye cyane bwana ntagungira jean marie vianney ushinzwe uburezi mu murenge wa murambi ho mu karere ka rulindo aho wabona uburyo bwiza bwo gukemura ikibazo cy'abana baterwa inda ari ugushyira udukingirizo ahahurira abantu benshi aho kutujyana ku bigo by'amashuri reka rero nongere nakire mugenzi wanjye ukeza christela tugeze ibitekerezo mwamaze kutugezaho muri iki kiganiro mutubwira icyo mutekereza ku mikoreshereze y'udukingirizo mu mashuri
kuri ingingo jaime hari abadukurikiye bamaze kugira icyo babivugaho binyuze kuri nimero ya whatsapp y'ikiganiro ariyo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe ezekiel uherereye mu karere ka nyamasheke mu butumwa bwe yagize ati sinumva ukuntu mu mashuri hatangirwa udukingirizo bagakwiriye gushaka izindi nzira kugira ngo bigishe urubyiruko ko gukora imibonano mpuzabitsina batarashinga ingo kari bibi uwiringiyimana jean claude we yagize ati gushyira udukingirizo mu mashuri mbona byaba byiza kuko byagabanya umubare w'abana batwara inda mu mashuri bikanabarinda kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina urakoze cyane christela kuri ibyo bitekerezo ariko mbere yuko usohoka muri studio ah, ndagira ngo nawe nkubaze umbwire icyo utekereza kuri gahunda yo gushyira udukingirizo mu mashuri icyo mbona ni uko gushyira udukingirizo mu mashuri atari cyo gisubizo igisubizo ahubwo ntekereza ko ari za gahunda n'ubundi gukomeza kuzishyiramo ingufu kuko n'ubundi kuzana udukingirizo mu mashuri ni no gukangura cyangwa kongera kwevera abana kurushaho gusambana rero icyo numva cyakorwa ni uko ahubwo za nyigisho hahandi dutangirwa byakomeza gushyirwamo ingufu ntekereza ko kugira ngo dushyirwe mu mashuri burya twashyirwa mu masantere de jene tugashyirwa kwa muganga kurenza uko batuzana mu bigo by'amashuri ntitugume hahandi ahubwo uwo wumva agakeneye cyangwa ukwiriye izo nama agane kwa muganga cyangwa agane ahandi hantu hatangirwa izo serivisi z'udukingirizo aha urakoze cyane christela turasingira umusozo w'ikiganiro cy'uyu munsi ariko mbere yuko nsohoka muri studio reka manze nibutse abo twatangiranye n'abo tutatangiranye icyo twaganiragaho mu kiganiro cy'uyu munsi mu kiganiro cy'uyu munsi rero twaganiraga ku nsanganyamatsiko irebana na gahunda yo gushyira udukingirizo mu mashuri aho usanga bamwe batabivugaho rumwe twumvise bamwe mu baturage bo mu karere ka kamonyi twaganiriye aho kuri iyi ngingo bamwe babona nk'igisubizo kirambye cyo kurandura burundu inda ziterwa abangavu ariko abandi nabo bati byaba ari gahunda yo gucirira ubusambanyi twumvise kandi ubuhamya bw'umwana w'umukobwa witwa ikitegetse herari wabyaye afite imyaka cumi n'itandatu aho yigaga mu mwaka wa gatanu w'amashuri abanza agahita anacikiriza amasomo ye akaba asoza agira inama urubyiruko kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina n'uyikoze akagerageza gukoresha agakingirizo naho ku musozo w'iki kiganiro tumaze kumva ushinzwe uburezi mu murenge wa murambi ni mu karere ka rulindo avuga ko twagashyizwe ahahurira abantu benshi aho kudushyira mu bigo by'amashuri ese mwe mwakurikiye ikiganiro cy'uyu munsi iyi gahunda yo gushyira udukingirizo mu mashuri murayivugaho iki nimudusangiza ibitekerezo byanyu ingero cyangwa inyunganizi mutwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri nimero yacu ya watsapu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe mwadusangiza ibitekerezo byanyu kandi munyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram twitter ndetse na youtube aho ushobora gukurikira ikiganiro wacikanyweho wandika ijambo jeff eko ukadusigira igitekerezo cyawe ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mugume ku maradiyo yanyu mu kanya gato cyane murumva ikiganiro dusangirije